ni radiyo ijwi ry'amerika radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda mu burundi mutwumvira ku mirongo migufi ya shoti wave kuri metero cumi n'icyenda na metero makumyabiri n'ebyiri mu rwanda ho turi no kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu no kuri fm mirongo inani n'umunani n'ibice bitatu abo mu karere ka kisoro muri uganda mudukurikira kuri fm mirongo inani n'umunani n'ibice icyenda radiyo ijwi riyobora abadushakira kuri interineti namwe mudusanga kuri wa eshatu radiyo yacu voa akadomo komu uri kumwe na jeffrey mutagoma ni umwanya w'ikiganiro murisanga
murisanga murisanga ni ikiganiro cy'ijwi ry'amerika cyibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi ry'amerika Je ndi mu ntara ya Muyinga aho bita muri komine Giteranyi aho bita Tura.
ngende hano kampala uganda
gende mu gisagara cya bujumbura ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
ntuye muri leta ya colorado leta zunze ubumwe za amerika
Eh, Mbanje kuramutsa abo batumire mwadutumiriye.
nawe turagutumiye kurikira ijwi ry'amerika aho uri hose haba kuri radiyo kuri telefoni no kuri mudasobwa nawe turagutumiye ntuziheze urararitswe buri munsi saa kumi
tariki ya makumyabiri na gatanu z'ukwezi kwa karindwi umuryango kizito mihigo peace foundation washinzwe n'uwo muhanzi nyine wateguye ibirori byo kwizihiza isabukuru y'imyaka mirongo itatu n'icyenda yajyaga kuba amaze ku isi iyo aza kuba akiriho n'imyaka icumi uwo muryango ugamije kwigisha ubwiyunge no kugera ku mahoro umaze ushinzwe kuri uwo munsi mukuru bimwe mu bikorwa bawuteguye bakoze harimo irushanwa mu byiciro bitandukanye ryo gusubira mu ndirimbo ze maze bagatanga ibihembo ku barushije abandi mu bagombaga kuba abakemurampaka muri iryo rushanwa harimo abahanzi b'abanyarwanda b'inararibonye mu buvanganzo bw'umwimerere mu guhanga kuririmba no gucuranga indirimbo z'ikinyarwanda abo ni masabo nyangezi byumvuhore jean baptiste na jean paul samputu mu gihe bamwe bashimye iki gikorwa nk'umusanzu wo gusigasira ibihangano bigamije amahoro abandi barakinenze ndetse banenga n'abakigizemo uruhare amagambo akarishye yakwiriye ku mbuga mpuzambaga yumvikanye anenga jean paul samputu umwe mu bacyitabiriye ko atarakwiriye kwifatanya n'abo bagikoranye uwo nawe yumvikanye yisobanura bityo bihinduka uruhererekane tariki enye z'ukwezi kwa munani undi muhanzi muri abo bakemurampaka bacyitabiriye jean batiste byumvuhore yasohoye indirimbo nshya yise rwanda dohora muri iyo ndirimbo avuga urutonde rw'abahanzi b'abanyarwanda bapfuye akavuga ko yinginze u rwanda kudohora ntirwice abahanzi barwo avuga kandi bamwe mu bandi bahanzi bakiri bazima ko rubagira amajanja abandi rukabita inyangarwanda maze agasaba icyo muri iyo ndirimbo yise kunamura icumu amakuru ijwi ry'amerika ryabonye ni uko imwe mu mpamvu zatumye byumvuhore ahimba iriya ndirimbo ari amagambo yavuzwe kuri jean paul samputu amunenga ko yakoze kiriya gikorwa iyi ndirimbo ikimara gusohoka umwe mu bivugaho jean paul samputu nyine yasohoye itangazo avuga ko mu ihimbwa ryayo atagishijwe inama ko ireba nyiri ukuyihimba iryo tangazo kandi ryongeye kuvuga ku magambo amunenga yagaragaye ku mbuga nkoranyambaga ijwi ry'amerika ryagerageje gushakisha abo bahanzi uko ari batatu ngo tuganire nabo mu kiganiro muri isanga ntibyadukundiye ko tubabona bose ariko twashoboye kubona jean paul samputu na masabo nyangezi mu kanya turabaha ijambo ariko reka tubanze twakire bwana damiyani nkaka umwe mu banenze kiriya gikorwa by'umwihariko akanenga jean paul samputu kuba yaracyitabiriye muri isanga yatangiye imubaza impamvu yatumye we na bagenzi be bakinenga ndetse bakananenga jean paul samputu ok murakoze mu- mu by'ukuri sambutu ni umuvandimwe tuzanye kuva kera Mm.
hanyuma twarimo tuganira ngo hari urubuga rwashyizweho tu- mu gihe cyo kwibuka jenoside yakorewe abatutsi noneho eh, samputu nk'umuhanzi akajya akishamo akatuganiriza akaririmba urubuga rwashi- rwashyiriweho icyo ki- icyo gikorwa cyonyine cyo kwibuka ku buryo nyuma yo kwibuka eh, amezi atatu rwagombaga gufungwa mu by'ukuri noneho hagati aho haza kubaho ikintu ibiganiro twa- aribyo twashaka kumubaza tutumvikanyeho turamuhamagara turamubaza ku- kuri ibyo ngibyo bya eh, byo bakoze byo guporomotinga indirimbo za kizito ibintu nk'ibyo turamuhamagara turamubaza mu kiganiro gisanzwe nk'abavandimwe baganira nta mahane yabaye nta no kumushyiraho igitutu runaka paditu nuko byagenze mu by'ukuri Mm, ibyo ibyo mwashakaga kumubaza mutishimiye eh, wabitubwira
Bo, ni ni uku- ni ukubaza umuntu kuko ibigaragara ko biriya bintu bya eh, bya kizito byabaye nka nk'iturufu yindi yakwirakwijwe mu bantu bari bari hanze aho ngaho tutazi impamvu ku buryo na- ni nubwo twamubazaga tuse n'ubundi se ko na na na n'umu- n'umuhanzi wundi witwa bene rutabana ko ishimye ko ya- ni nako namubaje mu by'ukuri ngiye kwikicyanya bene rutabana ko ya- yabura ibirengero kuki we atagira iyo promotion yo kupromotinga indirimbo ze nku- nku- nk'abamutabariza nk'umuntu ushakishwa nkanswe umuntu wiyahuye agapfa agahambwa umuryango wose ubibona ari ugasanga rero ni iturufu yindi mo- barimo kukura- ku- kuzamukiramo kuzamukiramo ni uku- ni uburyo twamubazaga gusa tugira tuti ibi bintu urimo urabona biganisha he ibitekerezo by'abandi bantu nk'uko twumva ko turi kumwe tuganira mwagiye muri muri ubu buryo mu buryo ki adusobanura ko yagiyemo mu buryo bw'umuhanzi ak- yitabira abahanzi abahanzi bagenzi be habamo impaka habamo impaka ariko impaka yu- yubaka mu by'ukuri ngaho nguko Mm, ariko ntekereza ko wenda n'ibya ben biramutse bibaye cyangwa n'iby'undi muhanzi uwo ari we wese samputa ashobora kubijyamo kubera ko ni umuhanzi uzwi cyane w'ikirangirire hari umwihariko utuma muvuga muti ibya mihigo ntibagombaga kubijyamo eh, ni uwuhe
ntabwo twabi- twabi- twamuhakanye cy- nako ntabwo twamubujije cyangwa se eh, bwari bwari uburyo bwo kuganira duhana ibitekerezo Mm.
samputu ni umuntu mukuru ntabwo ari umuntu uyo- uyoborwa ngo cyaha cyaha no bwari uburyo kumuganiriza ese ibi bintu bifite iherezo ki bifite i- igitekerezo ki ese bifite gahunda ki urabyumva gute wowe ku giti cyawe uburyo ibi bintu bya- bya kizito birafatwa gute wowe urabibona gute ni ubwo buryo bwari bwo kuganira pacifique nta mahane rwose ariko n'izo za audio nta nubwo ari ibanga twaraganiraga bisanzwe kuri whatsapp duhuriyeho nawe uraru- uru- whatsapp yari imaze hafi amezi atatu Nta- nu- na- n'ibindi yakora byose ni ibibazo bye nu- nuko ahitamo akora gahunda ze ntawe umutegeka bwari uburyo bwo kuganira gusa nk'uko nawe twaganira nkakubaza ibintu ntabwo mbyumva nk'uko numva ibintu uka- ukansobanurira uko ubyumva nawe nkakubwira uko byumva nta kindi mu by'ukuri cyabaye
ni ukuri mbega icyo mutumvikanaho ni uko yagiye muri ibyo bintu eh, byo kwibuka kizito u- uvuga uti hari abantu babyihisha inyuma baka- bakabitwara mu buryo bitakagombye ubundi ku giti cyawe ubona ko igikwiriye gukorwa ku bijyanye no kwibuka umuhanzi nk'uriya ari iki
bo iki- icyakorwa ntabwo sintange igitekerezo eh, nka- nk'uko undi yate- yatekereza njye ku giti cyanjye nagumye ngira impungenge y'uburyo ba- eh, ba- bafata batwara kizito mu by'ukuri umuryango we uraho nta- ntacyo bivugaho ariko ugasanga udutsiko turi hanze dusanzwe n'ubundi turi mu- mu- mu- mu bibazo bitandukanye ari two turimo kurira kuri kizito kizito ugasanga kizito abaye kizito none ukibaza niba atari ubushinyaguzi ikibyishima ni igiki ariko njyewe ntabwo ntange- ntabwo ntanga igitekerezo runaka ngo abantu bagende kuri ibi cyangwa ntibagende kuri ibi no ni ukumva ikintu nkavuga ndetse bimeze bite kuki ibi bintu bya kizito bya- byafashe intera yindi i- idasanzwe kandi ugasanga ibivugwa n'abantu usanga tubuze no mu by'ukuri batanamukunda ahubwo bamu- bamukoresha ku nyungu runaka nk'abacuruza mu itangazo rero jean paul samputu yasohoye eh, yagize ati abantu twaganiriye ubundi twaganiraga ibintu biri mu ibanga ari ibintu byacu n- byanjye nabo ati ariko bahisemo kubishyira ku karubanda none bifunze uburyo bwose bwajyaga kuzashoboka kuganira nabo kuri iyi ngingo byagenze bite kugira ngo ibintu mwaganiraga mu gikari bisohoke bijye ku karubanda
ariko mu by'ukuri nta nta nubwo ari mu gikari kuko urabona watsapu irimo abantu barenga hafi ijana na mirongo ine Mm.
baturutse hirya no hino ku isi b'abaresikape ba jenoside yakorewe abatutsi Iki- na n'igihe twakora- hari n'igihe twakoraga iriya eh, zoom meeting tukaganira n'abantu bak- bakaren- ba- hari igihe barenze ba- hafi ijana barenga cyangwa se magana abiri bakabura uko binjira ndashaka kukubwira yuko yari linki y'abantu ba- basanzwe bas- baza gutanga ubuhamya ku buryo butandukanye muri abo bantu rero bashobora kuba gahunda yabo yo kwibuka yari ku- yo kwibuka nyuma yaho bako- baka- bakaba batangiza izo nkuru hanze ariko nta nubwo yari amazimwe cyangwa se ari ibanga rindi ryagihishe inyuma byari ibiganiro bisanzwe bikajya hanze nk'uko bisanzwe aho ikibazo uko byafashwe hanze niyo byaraye ikibazo harimo ivanguramoko samputu aratotezwa ngo intore ziramutoteza intore intore mukabyara mwe byari ibiganiro bisanzwe by'abantu kuba byaragiye hanze nta n'icyo bitwaye kuko nta banga ririmo ahubwo ikibazo cyabaye na- ni abantu babyuririye bakabikoresha mu buryo buryo ikindi nakubwira ikintu kimwe ese ko hari abantu basaba ibiganiro ngo abantu bajye baganira iyo utahereye iwawe uganira n'iwawe uzagira- iki kiganiro uzagisaba igihugu bishoboka se bite ngaho nguko ariko hariho hariho n'abamubwiraga muri ibyo biganiro bavuga bati impande ni ebyiri hari uruhande rw'abakunda igihugu n'urw'abacyanga urahitamo rumwe nawe wemera ko hari abantu bakunda igihugu n'abacyanga izo mpande zihari ari ebyiri Nda- ndabyemera cyane none se aba- aba- abagaba ibitero ku gihugu ubu ubona- uba- ubafata nk'abanzi cyangwa ufata nk'abakunzi ntibahari se abo ngabo ariko ndagira ngo icyo baba badakunda ni ubutegetsi buriho buba buyoboye igihugu muri icyo gihe nuko rero ubwo mukabwira samputu muti uhisemo uruhe ruhande twamubazaga mu- nk'ikiganiro ariko samputu ntawumushinja kuba ari umufa- mu- mu bafatanyacyaha runaka twamubwira tuti harimo abantu baga- bagambana igihugu batera igihugu ibitero byica rubanda ntabwo ari ibitero bivuga ngo ba- baje gut- gu- gutera ishapure cyangwa amasengesho ibitero byica abaturage bakabyigamba abo bantu ntuzabona ko bazagukurura muri ibyo bintu ese uri- uri mu ruhe ruhande bwa buryo rimwe na rimwe mu biganiro abantu baganira hari igihe bishyuha bigafata indi ntera ariko ubundi byari ibiganiro rwose pacifique Mm. umuhanzi witwa byumvuhore jean batiste ejo yasohoye indirimbo yitwa rwanda dohora avugamo uh, jean paul samputu amakuru ijwi ry'amerika rifite ni uko imwe mu mpamvu zatumye iyo ndirimbo ijya ahagaragara ndakeka ko wenda atari yo yonyine ari amagambo jean paul samputu yabwiwe ku mbuga nkoranyambaga kuba iyo ndirimbo sinzi niba wayumvise yasohotse gutyo jean paul samputu bakamuvugamo gutyo nk'umuntu ufite ibibazo wowe nk'umuntu uziranye nawe wabyakiriye ute bo tw- eh, twese ne- ne- yahise ampamagara turabivugana turaganira ndavuga ni aravuga ngo arababaye cyane nanjye ndavuga ni ibintu bi- bimeze biti birababaje kubona abantu baganira i- imvugo isanzwe abantu bagahita babishyira mu rundi rwego kugeza ubwo bavuga yuko samputu agambanirwa kwicwa naramubazaga naramubaje nzi pa- eh, wowe ubwawe urumva uf- ubangamiwe u- ufite impungenge ubuzima bwawe ati no ninde umva ugambiriye kukwica cyangwa se ugambiriye nabi kuri wowe ati nta n'umwe okay none ndabaza ndetse noneho byumva uhore umuntu tuzi umuntu oh, w'umuhanzi wubashywe mu by'ukuri mu rwego rw'isi niko navuga aterure indirimbo irimo ubushinyaguzi bukomeye cyane ntiwamurega ko a- arimo gupfobya jenoside yakorewe abatutsi ntawa- ntabwo byatinda niba ntagiye kure nta kuntu ushobora gufata abantu bishwe muri jenoside yakorewe abatutsi ukabashyira ukabashyira mu bantu ba- bagize impfu zisanzwe ukavuga ko ari n'abandi bagambiriwe kwicwa urumva kuvanga ibintu bibiri impfu zisanzwe na- n'aba- n'abazize jenoside ukabishyira ku ndirimbo ukabiterekaho nk'umuntu inararubo- inararibonye nka nka nka nka nka byumvuhore ikintu kibabaje cyane kibabaje rwose bikomeye cyane ntabwo nzi ko ibyo bintu agomba ku- a- a- atagomba kubera eh, gusaba gusaba sinzi niba yasaba imbabazi niba ariko simbizi uwo yasaba imbabazi uwo ari we sinzi uwo ari we ariko ntabwo ushobora gutera ikintu nka kiriya kandi akaki- akakigereka ku gihugu rusange avuga ngo rwanda iragambira ku- gutoteza abana- abantu runaka ngo nawe iyi ndirimbo ushaka ko ariyo ya nyuma na- iyi ndirimbo nayikurikiye nayikurikiye cyane akaruhuko kanjye birababaje cyane birababaje cyane kuko niba ngewe na samputu cyangwa se na na- nawe byose mutagomwa tuganira tuk- tu- ntitugire ibyo duhuza ariko uwundi wa- wabyumvise ku ruhande akavuga ati eee buriya bagiye kukwica ibyo ni ibiki iyo ni imvugo mbi cyane ibiba amacakubiri ahubwo mabi mabi mabi mu banyarwanda abo bantu kandi bifu- bavuga ko bifuza ibiganiro Neza- niba ntaganiriye na- na ka n'aka duhuze ikiganiro ku mudugudu tuganira bisanzwe uzasaba uzasaba uzasaba ikiganiro ni- mu rwego rw'igihugu bishoboka se biti ibi bintu byose bihera mu muryango bigahera aho tuganirira twese ni nabyo igihugu cyacu kidu- kidu- kidushishikariza muri makeya ni uko nguko
Eh, Jean Baptiste Byumvuhore ntawe uhari muri iki kiganiro ngo agusubize eh, twagerageje kumushakana n'ubu ntabwo turamubona ariko wenda nitumubona mikoro z'ijwi rya Amerika zirafunguye kugira ngo agire icyo avuga kuri ayo magambo uvuze ariko ntekereza ko ngira ngo impamvu yavuze ati Rwanda duhora wenda n'izo mfu zose akaziteranya ntabwo nshaka kumusubiriza ariko byose birimo birabera mu Rwanda birakorwa n'abanyarwanda biri ku gihugu ubwacyo ntibwaba ari ubutumwa bwo kuvuga ati munyarwanda aho uri hose rekeraho gukora ikibi tuza
oya harimo kuva harimo kuvanga ibintu E, mbo igihugu nta- nta nta ntambara iri mu gihugu nta bahigwa nta ba- nta bagambira kwicwa igihugu kirakora gahunda isanzwe yo kubaka igihugu n'ubu- n'u- n'u- n'ubunyarwanda iyo ni ni ibintu- ni ibikorwa rusange nta- nta muntu n'umwe ugambiriye kwicwa nta shyano ryaguye nta bara ryaguye rero kuvanga ibintu bya jenoside n'ubuzima busanzwe bw'igihugu cyangwa se eh, abantu ku giti cyabo bateranya amagambo ukabitereka ku gihugu biriya ntabwo ari byo kuko ukurikiye ni- n'imvugo zagiye zivugwa bagiye bavuga ngo ngo hari abantu batoteza abandi bari mu gihugu bari ku buyobozi bw'igihugu urabyumva kandi kandi urwo rubuga twahuriragaho mu by'ukuri rwarangije gahunda yayo bararufunga hari kumva induru ivuga hanze nkaho ari ikintu cyaje- cyashyirwaho n'igihugu cyashyirwaho na leta ntabwo ari byo kuko ni ukuvanga ibintu nk'uko basanzwe bavanzavanga ibintu ukuntu ugasanga bigatera confuse mu bantu ubwira abo bantu ko igihugu cyifuriza buri munyarwanda wese amahoro nk'uko cyifuriza buri muturage wese utuye ku isi amahoro imvugo ibiba urwango mu bantu bagomba kubicikaho kuko niba ariyo politiki bagamije ntabwo izabageza bwana damiye nkaka turavugana uri mu gihugu cya canada ndagushimiye cyane kuri ibyo bitekerezo uhaye ijwi rya amerika murakoze cyane tumaze kuvugana na damiyani nkaka muri isanga yashatse jean paul samputu tubanza kumubaza icyatumye biba ngombwa ko yandika itangazo rigenewe abanyamakuru nyuma y'ibyo byose Ah, icyarinze byari ibintu bibiri icya mbere hari amawodiyo amaze iminsi ari hanze ah, avuga ibintu byabereye hagati navuga ni abantu baganiraga nk'abavandimwe hanyuma twari dufite gurupe ya watsapu yitwa nkugire niho twakoreye ibigendana n'icyunamo eh, guhera mu kwa kane eh, kugeza birangira noneho rero eh, gurupe ibamo abantu barenga magana abiri abantu b'abacikacumu niko n'abaresikape harimo n'abandi bantu mbese twatangagamo ubuhamya ni uko kubera ibi bintu bya kovide urumva abantu ntabwo babashaga bya- byose byaberaga nyine ku online Mm, nuko ibintu twaganiriye biba bigiye hanze birimo izina ryanjye ati ibyo twaganiraga byabwa bi- ni ibiki Ha- hari i- aniveriseri ya kizito yabaye ku itariki makumyabiri na gatanu z'ukwa karindwi aho abahanzi bishyize hamwe hab- hari hari irushanwa ry'abarushanyijwe indirimbo Ah, aba- ababiteguye niko babiteguye mm, hanyuma ngewe mba umwe mu baririmbyi bagombaga gutanga amanota yego hanyuma rero ariko iki- ikibazo si iki ikibazo ni uko bambajije aho ngaho muri iyo gurupe turi kumwe ba- baratangira barantongera kuki wakoze biriya kuki eh, bahita bananyi- bamwe ba- baka- ntibatinya rwose no kuntuka bamwita ngo uri umwanzi w'igihugu wafatanyije n'abanzi b'igihugu ndabwira ngo umwanzi w'igihugu nirinde nuko ibyo twavuganye bi- byose bira muri aya madiyo ntangira gusobanura ndetse mm, mbabwira n'abigisha kuko numvaga ngomba kwigisha aho ngaho rwose nubwo nubwo ari byo navuga kuko iyo ubwiriza urukundo uko iyo ubwiriza u- ufite ubumuntu uba ugomba no kubishyira mu bikorwa si ngombwa ko wanga umuntu ngo nanjye untegeka kumwanga kandi ntangana E, mbese mu magambo make byari ibyo icya kabiri cyari indirimbo eh, ari indirimbo nanone y'umuhanzi twari tuku- turi kumwe icyo gihe nawe kubera kubabara eh, yagiye abona amamenase kubera ibyo bintu no no kumva muri izo audio nubwo bari igihe batukaga nawe yumvaga nawe bamutuka nyine batuka eh, umuhanzi ahimba indirimbo y'abahanzi eh, mbese yo kuba yo kumva yabashyigikira ariko abikora atambwiye ntiyigeze ambwira ngo anambaze ngo ati ese izina ryawe narishyiramo Eh, ubwo rero numvaga ngomba kwandika nka- nkavuga ibyo bintu mm, mm, mbivuga mbisobanura nuko nibyo wabonye muri press release ye ibyo wenda turabigarukaho mu kanya gato ariko ndagira ngo ubanze umbwire ukuntu wumvise umeze wumvise ko ibyo mwaganiriye wenda mu gikari muri iyo gurupe yanyu bigiye ku karubanda ukumva ko abantu basa n'aba- n'abagutwama cyangwa se baguhuriyeho bose banenga igikorwa wakoze wumvise umeze ute No, eh, nyine bi- bi- birababaza byarambabaje kubona ibintu icya mbere ni ibintu ni nk'ako- ni nk'ako- ni nk'aho abantu batonganira mu muryango ibyo bintu biba bigomba gusigara muri mwebwe uko byaba bimeze kose ibyo ari byo- uko byaba bimeze kose ni abavandimwe batonganaga ariko bika- bikaguma aho ngaho ntabwo byagomye gusohoka hanze kuba rero byarasohotse hanze nanone bikajya ahantu hose eh, nabyo byagaragaje amakosa ya bamwe kandi si n'amakosa gusa byagaragaje aha urwango urebye uko abantu bagiye babivugaho bara- basanze harimo urwango Eh, igihe igihe tugezemo rero ni ibintu twaciyemo kubona abantu bakigendera ku rwango abantu bagitegeka abandi kudakunda undi kuko bo batamukunda uwo ni umuco mubi uwo ni umuco tugomba kurwanya nkanjye ubwiriza urukundo wigisha urukundo nubwo mvuze ngo byarambabaje byampaye ingufu yo kongera akazi nkora no mu byo nkora mu kubwiriza urukundo numvise ko rwose nta- nsa nkaho ntacyo nakoze ariko ubu akaba ariho ngiye kugira icyo nkora kuko yaba ari ukuririmba yaba ari ukubwiriza yaba ari ukwigisha yaba ari ukuvuga no kuganira nta kindi numva nakora kitavuga urukundo kuko ni rwo rwonyine rurwanya urwango urwango mu bana batoya muri abo ngabo harimo abana bari bato usanga umwana arimo arakwigisha eh, asa nk'uvuga ngo "Ah, umuntu umuntu yanyibeshya akajya kuvuga ngo gukunda igihugu nkanjye ubona kirwaniye imyaka yose narwanye eh, ndwanira igihugu kugeza n'ubu ngubu nkirengeraho ndi mu mahanga ari hose umuntu w'umwana akajya kunyibeshyaho gutyo noneho eh, icyiza ntabwo nakubwira ni uko muri abo bose nibura hari umwe wanteze umwe yaranterefone ambwira ati rwose twiyunge na na- byagaragaye ko bakoze amakosa iyo na- n'izo zogeye zitajya hanze wenda ntibyari kuba kugaragara gutyo ariko eh, kuko bamwe bari batsimbarayeho wumva ko ibyo bavuze ari ibyo bizima umuntu ukabona ntahishe urwango mu byo avuga Mm.
Mm, ni kuki umuntu uharanira kwigisha urukundo n'amahoro n'ubwiyunge nk'uko bivuze yashidikanywa n'abantu baziranye ku buryo yakwitiranwa cyangwa agafatwa nk'udakunda igihugu Ya, nibyo nibyo uzabaze uzakurikirane umuntu nyine wigisha ibyo ntugire ikibazo kubera ko ntabwo aba yumva yuko wagombye gukunda abandi aba yumva ko muri kumwe kandi mugomba gutekereza kimwe nimba yanga abantu akumva ko kuko abanga nawe ubanga bikagera n'aho bibeshya ku muntu nk'umuntu wabuze ati nka jean paul ujya gucurangana na masabo kubera iki tekereza noneho kuririmba kuririmba abantu baririmba uzarebe hose ntibajya bareba ibintu ngo uwo turirimbana afite ubwoko buke kuri mu muziki muba mukundana uko byaba bimeze kose nta muntu ushobora kukubuza kujya kuririmba gucurangana na kanaka kandi abo bose ubwo ugasanga bibagiwe ko umuntu ari kuririmba hari ibi- cyari igikorwa cy'abahanzi ubu ugiye ku- kuza ku, ku, kuntegeka mu mitekerereze yanjye cyangwa ugashaka kugaya igikorwa nakoze mu buryo bwa gihanzi wowe utari n'umuhanzi no naciye bugufi rwose ndabasobanura ndasobanura nsobanura ko si- iki bintu mubireke niko nababwiye ngo reke ibintu by'urwango mureke ibintu byo kumva ngo nyangira uriya ngo byabaye umuco mubireke mubireke rwose kandi ugasanga umuntu nimba ari n'umuco wo guhakwa ukumva umuco wo guhakwa ukumva umuntu arashinja abantu ko badakunda igihugu kuko gusa ufite uri mu muco wo guhakwa ni umuco nawo twagombye kureka byatumye iki kintu nkivugaho kuko benshi ntibakunda kukivuga ni umuco mubi uri kokama abanyarwanda ni umuco mubi uri kugenda ukura wo kwanga umuntu sinumva ukuntu wakwanga niba wowe byakunaniye gukunda wategeka umuntu kwanga uwo wowe wanga ariko se buriya ntaguciye mu ijambo bwana samputu buriya nkawe w'umuhanzi wemera ko hari abantu bakunda igihugu n'abacyanga ubundi ntibibaho ubundi nta- nta muntu wanga igihugu wenda umuntu yakwanga ubutegetsi nicyo navuga ariko nkatwe twigisha eh, tu- you know, peace building mu- gukora ibi bintu by'ubwiyunge Mm.
ni ikintu kitavugwa ntabwo u- ki- ntibivugwa ko umuntu yanga igihugu ntibibaho ntabwo bivugwa n'imvugo itabaho n'imvugo turwanya ariko yewe nabwira ahubwo uvuze ubuze umu- umuntu ko yanga igihugu ahubwo ucyanze ahubwo wowe ugu- ni gute wowe urushinja umuntu kwanga igihugu? iyo ubivuze u- uciwe imanza i- u- ni wowe uri mu makosa nta i- ariko ni ibintu ntabwo byo nabivuga ngo ni iby'abanyarwanda ni ibyo mu rwanda cyangwa ni- n'ibihugu byose ku isi abantu barwanya igihugu babita ngo ni abanzi b'igihugu ni imvugo bo- abantu bose bakoresha mu bihugu byose ariko si imvugo ndabyibuka twebwe turi ku ku rugamba turwana igihugu batutugaga amazina ata- arenze n'ayo ngayo inyangarwanda ibi- ibi- ibi- amazina mabi cyane none ni twese twagiye naho naho gukora ibyo twarwanyaga ibyo rero nibyo umuntu yabaza abo- abo nga- yabaza rwose Ni- ubu aba ari twe tugenda ibyo narwanyije ngewe ngende nanjye mbikore wakwita umwanzi w'umu- E, kandi ubu uzarebe hari abantu biswe abanzi b'igihugu ariko ubu ngubu ni abaminisita ni abategetsi ugasanga umuntu uramwita u- u- uwamwitaga umwanzi w'igihugu ariko niwe uri kuyobora Ni- ni- ni ibintu biriho ni ni- ni undi muco twagombye kurwanya wa- ariko nawo kurwanya ni ukongera imbaraga z'urukundo imbaraga z'urukundo nizo zi- zonyine zishobora gukuraho icyo kintu ndibuka ko hari abasaga n'abagira bati wishaka gufata impu zombi impande n'ebyiri hariho abakunda igihugu n'abatagikunda uhitamo rumwe aho ugomba kubarizwa ubundi bwana samputu we wibona he muri abo bombi
Eh, babukoresheje na terime ngo ngo ndatandaraza Mm.
ariko ya- bya- bwabaye akabyiniro ubu nicyo kiri kuvugwa ahubwo gutandaraza bube barabivuze mpita nsanga nibuka kera uko iyo nashaka abana bampoberaga ari benshi ari inyuma ari imbere naratandarazaga kugira ngo batangushe naho iyo nafatanyaga amaguru naragwaga kuko ab'inyuma ba- arazaga gukubita ukagwa Eh, none na- na- nabo nambwira ngo utandaza wabireka se kandi bituma uhobera bose ahubwo iyo ambwira ati amaboko yarambure uhobere bose Eh, urumva uruhande ndiho baranamba bari n'iterime bakoresha ngo mesa kamwe urumva mesa kamwe nyine narakamishe ku mesa kamwe nahisemo urukundo mpitamo ubumuntu mpitamo gukunda igihugu mpitamo amahoro mpitamo imbabazi n'ubwiyunge uko niko kumesa kamwe ni guhitamo kuko ikindi cyose wahitamo uwo umbwira nicyo gisenya igihugu iyo utangiye kumbwira ngo jya ku ruhande rwanjye wange abantu kuko mbanga uba ushaka gusenya igihugu ntabwo wambwira ngo mpite mu gusenya igihugu ngo nkwemerere ariko icyo bavuga mu by'ukuri baravuga bati hari abantu bafashe urupfu rwa kizito baruhinduramo impamvu zijyanye n'inyungu zabo bwite za politike bavuga bati kuba wowe wakwifatanya n'abo bantu waba uyobye bwana sambuto Eh, u- ya- iki- ikibazo rero bakibagirwa ko ndi umuririmbyi bakibagirwa ko umuririmbyi bakibagirwa ko ibyo yaririmbaga n'ibyo ndirimba bakibagirwa ko ubwo bwiyunge nanjye nibwo nigisha ubwo se ushobora kumbwira gute nk'umuririmbyi ngo ne kujya kwizihiza undi muririmbyi He, sibyumva kereka wenda ntari umuririmbyi ntabwo mbyumva rwose ikindi umuntu iyo urabizi no mu muco wa kinyarwanda nta muntu uhangana n'umuntu wapfuye kirazira iyo umuntu yagiye aba yaragiye ntabwo ujya ujya ujya- ujya mu bindi bintu urumva ahubwo icyo ukora usi- u- u- usigasira ibyo yasize niyo yaba yagiraga nabi hari utwiza ufata ukavuga uti "Hari- hari umuntu waririmbye ubumu- ubumuntu hari umuntu waririmbye urukundo ugafatira icyo ariko ntabwo ari umuco nyarwanda ntabwo ari umuco nk'abaririmbyi rero n'umwuga wacu nta kintu tusu- tu- tugomba gukora ni ukurwanya ibyo bintu ukarwanya ikintu cyose kizana mu kwangana uga- ugatsi- ugatsimbara ku rukundo ukaruteza akaba ari rwo ushyira imbere uravuga gutya ariko mu itangazo rigenewe abanyamakuru bavuze ko kuba abantu barahisemo gushyira ibyo mwavuganye ku karubanda bahise bafunga uburyo bwose bwajyaga gushoboka bwo kuganira kuri icyo kibazo umeze nk'aho nawe wafungiye imiryango bwana samputu U- gute se kandi yewe nakubwiye ko mpobera bose kandi nkubwira ko n'u- n'umwe muri bo yampamagaye tukaganira agashaka kubwo no kuza kunsura ngo tuzabonane tu- tuganire ubwo urumva rwose yewe inzira yanjye ni imwe ntabwo nshobora kuyireka ni urukundo n'iyo naba nakosheje nsaba imbabazi iyo naba na na umuntu yankosheje ndababarira vuba n'ibyo nigisha ntagomba kubishyira mu bikorwa ikindi ngo ibyo na- navuze da- nyine ba- bahise bankura kuri urwo rubuga tutarangije kuvuga nta nubwo banyumvise wumvise ukuntu navugaga navugaga nk'umuntu urimo ushaka kumvikana ngo numvishe ko igikorwa nakoze atari kibi ahubwo nabo bagombye kugikora noneho bakanyumva ukumva akanyumva bashaka no kunyumva bakavuga nabi eh, eh, abandi bakanduka barangije bankura ku- ku- kuri urwo rubuga nyuma ariko basanga ah, nsanga nyine harimo amakosa kuko n'urwo rubuga bahise ba- bahise ruvaho ni ukuvuga ko ubu bakuvanyeho ntabwo ushobora gukominika nabo kuri urwo rubuga oya oya urubuga ntirukiriho narwo ntabwo rukiriho Namenye- bahise narwo ntirukiriho urwo rubuga ntabwo nta n'ubwo warubona ubu ngubu ntabwo ntaruriho biramutse ari uko bimeze ibintu byaba byararangiye nabi rero hagati yawe n'abo bagenzi bawe Eh, ariko ntabwo navuga ko ari nabi kuko kubera ko nk'ubwo na- umwe twa- turavugana kandi nawe ara- eh, arabyemera aravuga ati hari amakosa yakozwe ati nta nubwo bagomba kugukura ku rubuga tutanarangije kuganira ati rwose nanjye ndabyemera ko ari amakosa ati hari ukuntu twitwaye nabi arabyemera ubwo abandi niba batanabyemera bo umwe kuva abahagarariye abyemera n'abandi ubwo baza- babyemera kandi ndumva koko barabonye ababakibura ndumva byo byarabaye kandi biba bitaranabaye ni abavandimwe ndabakurikirana hari n'umwe rwose mu- muri bo eh, dusengana dusengana duhurira mu bi- mu biterane by'amasengesho unigisha n'ijambo ry'imana neza w'inshuti we ntituranavugana rwose nshaka ko tuzavugana nka mu- mu- icya mbere ndashaka kumubaza ni kuki wowe wagiye kuvuga ariyo wanyibwiriye ko wananyeye telefone ukambwira ni ngombwa kujya mm, kumvuga hariya dushobora kuvugana nk'umuntu tuziranye nawe yarabyivugiye ati turaziranye kuva kera Eh, ariko ntacyo kuko tuziyunga byo ni ngombwa tuziyunga kandi umwe yara- wa- ya- yabikoze urumva biri mu nzira nziza
dore uko bavuga baravuga bati niba ben rutabana yaraburiwe irengero ntimukore igitaramo cyo kumwibuka cyangwa cyo ku- kwibuka ibihangano byiza yakoze kuki mihigo witabye imana we icyo gitaramo kiba mu buryo bugari kuriya kandi nta wundi muhanzi muragikorera ibyo bintu byo urabivugaho iki bwana samputu oya ubwo se ninde utegeka uwo nguwo wabivuze a- azi abahanzi uko dukora uwo nguwo wabivuze arategeka abantu nkande uwo nguwo se ubivuga ni umuhanzi niba yaba ari n'umuhanzi namubwira nti aha ngwino rero abahanzi dukora gute ibyo ngibyo ni kandi wabuze abantu kuvuga ibyo batekereza ariko ntabwo ibyo batekereza bi- bigenga ibyo ntekereza ibyo ntabwo bibaho igikorwa twakoze ni icy'urukundo nta n'uwagishidikanyaho ko atari icy'urukundo nta ki- nta gikorwa cy'urukundo rero umuntu ashobora kuza ngo akigishe impaka ibyo ntibiba- ntibibaho tujye kuri iriya ndirimbo byumva uhore abasohoye indirimbo yitwa rwanda dohora wavuze ko yakuririmbye mu ndirimbo ye akanayigutura atabanje kukumenyesha wongeraho ko ibyo yakoze bimureba we ubwe ubundi nicyo utemeranya nawe mu byo yavuze muri iriya ndirimbo cyatuma ugira uti ubajye wifashe
icyo ntemera ni ugushyiramo izina ryanjye kandi nanamubajije mbese ku cyo waki- ugushyizemo izina ryanjye ati iyo nkubaza ntabwo wari kwemera ati ndakuzi ubwo ujya mu bya bindi byawe byo kubabarira ubwo ukongera ati ntiwari kwemera ati narabivuze mbikore nari mfite agahinda narababaye kumva batujomba ibikwasi kumva ba ah, mbona amamesaje mabi nta kibi nakoze ati nafashe icyemezo cyo kubikora ndamubwira nti "Eh, ati kati numvise amawudiyo numva ngize agahinda aranambwira ati hari umuntu wakubwiye ngo wavuze ngo agapfa kaburiwe n'impongo ubu nicyo cyanamubaje cyane ndamubwira nti ariko ni abavandimwe ni- ni- ntibaho gutongana ati jambo ati nti- noneho ndamubwira nti ariko gushyiramo indiri ngo tu- tuganira mubwira nti kuko umuntu yagira ngo hari menase mfite kandi ntayo tuvugishe ukuri ibyo ngore ati bariya ndamubwira nti bariya ni abantu ku giti cyabo Eh, ni abantu ku giti cyabo ni abantu bavuga ntibafata ibyo bavuze ngo niyo mpamvu ntigeze nambwira n'icyo mvugaho mu itangazamakuru abashatse kumbaza narabangiye nawe ntoya ni abantu ku giti cyabo kandi tuziyunga ko ngewe nemera ubwiyunge nemera ko ushobora kwiyunga n'umuntu sinajya nawe kumutamaza nuko ubundi indirimbo yari yasohotse iyo yasohotse iba yasohotse nta kundi Ah, igisigaye ni ubu- eh, ni ukurwana n'ibisigaye ariko nta wayibyumva nyine yavu- yavuga ngo jean paul aratabaza no nta ntabaza meze neza nta menase n'imwe mfite nta nta muntu uh, nta mutekano muke mfite nta kibazo mfite rwose ikibazo ni ni iyo myumvire y'abantu iri hasi tugomba gukuraho n'urwango mu bantu rugomba kuvaho nta kindi ariko ukurikije uko wanditse muri ririya tangazo biragaragara ko ah, ukwishyira ukwizana kwawe gusa nk'aho kwagabanutseho gake kuko uravuga uti nyabuna ibyo bintu byumva uhora akoze biramureba we ubwe nk'aho bishaka gusobanura ko harimo ikintu utinya bwana samputu uyo uyo no icy'ubwoba nabwo rero ni ikintu ni- na- ni- ni- nkunda kuvuga ubwoba ni ikintu kiri cyane kuko hari n'abantu nk'abo ba- ba- ba- bavuga ibintu eh, by'urwango uba usanga ari n'ubwoba icyo nacyo ni ikintu nkunda kuvugaho cyane cyane mu makonferanse yanjye icyo nita kaci ofu kigomba tugomba gutsinda kuko nta bwoba I- ibyo nanditse nabyanditse mbitekereje kandi nabyanditse nshaka kutagira uwo ntoneka gushyira mu kuri ni ukuri rwose byumva urumubajije nonaha uka- ukamubwira uti jean paul wigeze umubaza mbere yo ku- kwandika indirimbo azakubwira ko rwose ntabwo yigeze ambaza kuko nta a- a- a- nta nubwo narinda ku- kubyandika ntabwo narinda kubyandika ariko navugaga nti indirimbo ishobora kugira ikintu ikora- ikosaho ko indirimbo ni ikintu kizahoraho indirimbo ni ikintu udashobora gusiba indirimbo ni ikintu umuririmbyi izi by'indirimbo indirimbo eh, ntabwo umuntu ayumva n'amatwi burya indirimbo iragenda igakora ku mutima hanyuma rero muri ibyo bibazo by'abantu bafite imyumvire yo hasi udasobanuye ngo bisobanure abantu batumva ibintu eh, abantu bayi- imyumvire y'abantu ntabwo iratandukanye uba ugomba gusobanura byabaye ngombwa ko mbisobanura rwose n'ubu nawe urakoze kubimbaza kandi nta na- nabikoze mu buryo nabwo bw'amahoro mbisobanura neza eh, kuko ari jye- iri zina ryanjye ririmo ntago ntago nta- ni nko ku- uwabyumva yavuga ngo ngo Jean Paul ngo ashobora kuba ngo umutekano we ari muke ibyo ibyo ni byo nangaga ariko ntabwo ariko yavuze ntabwo ariko yavuze kandi urebye neza iby'iriya ndirimbo reka bwana samputu twemeranye yuko byumva uhore jean batiste nk'umuhanzi afite uburenganzira bwe bwo kuririmba ibitekerezo bye n'uko abona ibintu sintekereza ko hari ikintu yakagombye kugusabira uruhushya niba yararimbaga ibyo yabonye cyangwa se ibitekerezo bye kubera iki wumva ko yagombye kubanza kubigusabira uruhusa cyangwa se ukaba wisobanura ku bintu utaririmbye byaririmbwe n'undi muntu
yego afite uburenganzira rwose igasiga ibyanze ariko ntabwo afite uburenganzira kuri jyewe kuvuga ngo jyewe barangira amajanja ntabwo ari byo kuko numva ntabwo wamvugira ibintu ntemera ngo nanjye mbyemere ntabwo rwose nakwemera ko ikintu kivugwa ku izina ryanjye kandi atari cyo kuko ntabwo wambwira ngo jean paul ah, amere- vuga uko umerewe ndyemere nimba ari byo kandi nakubwiye n'abariye ni abantu ku giti cyabo ibyo bavuze ni ibitekerezo byabo nabwo ntabwo navuga ko ngo ngo bamereye nabi ni ibibazo bafite byabo bye- byo kwiyumvira mu myumvire yabo ntabwo ari uko n'ubu ugiye ubwanjye ndabita abavandimwe ibyo rero nicyo nagira ngo gusa nkosore
mu yandi magambo uretse kuba yarashyizemo izina ryawe nta kindi kintu tumvikanaho nawe muri iriya ndirimbo yasohoye
oya izina niyo yarishyi- i- i- i- yaravuze ati na jean paul baramugira amajanja ariko urumva icyo bivuga mu kinyarwanda
ariko ni- ariko gishobora kuba igitekerezo cy'umuntu ku giti cye bwana samputu ashobora kuba we ariko abibona
Oya, ariko se Mm.
ni umugore ninde ni umuhanzi ni inshuti yanjye ni umuntu twakoranye ni umuntu twakoranye no muri ibyo bintu bavugaga Tu- ubwo se u- u- i- ibyo ngibyo umuntu ukorana nanjye turi kumwe yego nawe abantu ntibaba barakimwe abantu ntibagira eh, byamukozeho yumvise amawugiro yaranambye ati jean paul ati numvise amawugiro ndababara numva hose ndababara kandi si wowe gusa ni wowe babizi ariko nanjye ndahari ndamwumva ndamwumva rwose ariko iyo aza kumbaza mbere nari kumubwira ntoya wimvuga gutyo uvuga gutya nari kumubwira nti nta muntu ngira amanjanja ntawe ntawe ndemye rwose eh, niyo mpamvu n'ubu turi gukora ikiganiro niyo mpamvu na- na- nadashatse ku- no kubivuga kuko eh, hari ibintu bishobora kuzana kum- kumvikana nabi mu bantu kubera ko umuntu bamubuze bamutaba- bisa nk'aho bamutabariza ntabarizwa nabikora nzi uko nabigenza niyo mpamvu rwose nagira ngo nkureho urwo rujijo
Mm. jean batiste byumvuhore eh, twagerageje kumushaka hano ku ijwi ry'amerika ngo tumubaze eh, ibitekerezo bye kuri iyo ndirimbo n'icyatumye um, a- a- ashyiramo iryo zina cyangwa se akavuga uko yabivuze by'umwihariko iyo tumubona icya mbere twajyaga kumubaza ni impamvu ibikorwa by'abantu byagiye bikorwa n'abantu batandukanye yabyise rwanda akavuga ati rwanda duhora byose akabigereka ku rwanda ndacyafite amatsiko eh, nitumubona tuzamubaza icyo kibazo ariko reka dusubire ku bijyanye eh, no kwigisha amahoro n'ubwiyunge n'urukundo kuko nibyo ukunda kuvuga cyane urebye kiriya gikorwa mwakoze wowe n'abariya bahanzi babiri ni igikorwa uha akahe gaciro mu kwigisha urukundo mu banyarwanda umutima w'impuhwe umutima wo gutekereza abandi utirebaho urukundo bikwemerera kutirebaho wenyine kandi biguha eh, urabona ibi- ibibazo twaciyemo igihugu cyacu cya- twaciyemo byose mu ijambo rimwe ugiye kureba ukabuza uti niki cyabiteye wahita uvuga uti ni urwango mu bantu mu ijambo rimwe ni icyo nanone rero nanone mu ijambo rimwe kugira ngo ibyo bibazo bitazongera kubaho nta kindi nanone wakoresha ugiye nkunda kubyita ngo kizimyamoto nta kindi wakoresha atari kizimyamoto yitwa urukundo urukundo rero rutuma ugira impuhwe kuki tudashobora ku- kugira am- isomo dukura mu bintu byahise abantu usanga bibagiwe ibyabaye ugasanga ni gute wakwemerera ko ibyo nkunda kuba mu cyongereza the wounds of the past I- i- i- i- hari abantu baba bashaka kuzana ibintu byabaye ejo hashize bakabizana aho- ubu ngubu imbere aho ni the present mu- ahangaha bigatuma umu- ukwishima k'uyu munsi gupfa kubera iki uracyatekereza ejo hashize uri- nta- umu- kamere y'umuntu ikunda kuzana ibyahise ejo ikabizana ugasanga kandi ibyishimo byanjye by'uyu munsi nibyo bigena ejo hazaza niyo mpamvu nkunda kuvuga nti ntabwo wahindura ibyahise amateka ariko amateka natwigisha yo kutugenga amateka ntabwo agomba kutugenga mu byo rero nigisha mu kazi kanjye na- nabwiraga bariya nanabwira ntimuzi ibyo nkora ntimu- nibyo nababwiraga ibyo nibyo nigisha niyo mpamvu haza imbaraga zo kubabarira ubabarira kugira ngo bigende bite. kugira ngo nawe utajya mu rwango iyo utabariye ukora nka wa wundi nta ndirimbo nakubwiraga yitwa you become what you don't forgive U- u- u- ukaba nka wa wundi wakuhemukiye kuko nawe ugahinduka nkawe ugahinduka umwanzi ugasanga umuntu abaye igikoko bamaze jenoside ikirangira abaye igikoko nashakaga kwica jyewe umubwira nakiza ari uko mbiretse mbabariye nari narahindutse sinatinya no kuba ko nahi- nari narahindutse interahamwe hari abantu usanga rero kubera kuta kubera ko amateka ba- n'agahinda baheranywe n'agahinda ntabwo babasha kubona ntabwo babasha kubona abandi ntabwo babasha kubona abandi abantu batinyuka bakakubwira ngo wowe gucuranga na gakana ugucuranga ni umumuzi ugafata nk'umuntu nka masabo ifuba y'imana y'aho ngaho wababariye uwamwica masabo uzi ko yababariye umuntu wamufungishije imyaka ingahe aramubabarira arangi uwo mugabo yaje kumusaba imbabazi aramubabarira ubwo ntuzi sitwari ye ariko uri kumbuza agiye gucurangana na masabo rero ni- ibyo rero nibyo turwanya ndumva bisubiza mu kibazo mbajije rwose ni- ni- ni- bishyize hamwe kugira ngo mbashe kugusubiza kuko n'ikibazo cyawe nari nacyumvise uravuga uti hari abatsimbarara ku byahise ndetse bikababuza gukunda bagenzi babo kubabarira no kwiyunga ku buryo batabasha gutekereza ibiri imbere eh, no gutegura ejo hazaza neza wowe rero uri nk'uko umaze kubivuga mu barenze amaso ibyahise ugasingira ibya none n'ibiri imbere ukigisha urukundo no kubabarira abo bantu babiri batandukanye batyo urabona bazahurira hehe bwana samputu
niyo niyo mpamvu ndwaniye intambara niyo mpamvu nahisemo kurwanira intambara niyo mpamvu hari n'abantu bahisemo kurwana intambara si njye nyine niyo mpamvu ariko si nimba mumizi niba mu- u- utu- udakunda n'umuntu noneho nta- wakubashye uwo muntu wakubashye ikiremwa muntu kimeze nkawe kuki niba utagira urundi ibyo nawe wifuza ko akugirira ese nimba warananiranye kuki uroga abana bawe wenda byakunaniye ariko yiroga umwana wawe umwigishe kwangana niba ugiye no kubikora ihishe umwana atakubona U- umwana wawe azakure yangana ejo azakore jenoside kubera ko nta rukundo yakubonyemo ese nk'abemera imana itegeko ko imana itagiye itaduhaye irindi tegeko rivuga ngo irigira irya kabiri cyangwa irya gatatu kuki yagize irya mbere ngo kunda mugenzi wawe nkawe ubwawe kuki aribyo ari- ari- ari- aribyo yana- imana irahari naho ivuga rwose ijambo ryansinze yewe nkimenya imana ngo nimukunda babakunda gusa muzahembwa iki ko n'abanzi n'ab- n'abakora nabi bakora gutyo nimukunda abanzi banyu nibwo muzagororerwa ubwami bw'ijoro Hi, kuko ubundi uba ugomba gukunda umwanzi wawe ukamu- ukamusengera ukamusabira n'imigisha Ndabizi birakomeye uraza akubwira ngo ibyo bintu byashoboka gute niba narabishoboye nawe wabishobora kuko nimukunda babakunda gusa zeru ntacyo bivuze ko nta bantu bose barabikora noneho wowe uritwa kuza imana ukuriwe umukristo warangiza we- muri abo twaganiraga we- ngo warabyumvise mu audio n'abakristo ariko ukajya kumva ukumva umuntu uri umukristo urimo uravuga inzira irimo urwango ntasumbe noneho ukabibwira yewe ubwo umwana wawe a- a- a- uzamubwira iki noneho azakuboneraho izihe ngeso azakuboneraho eh, icyitegererezo gute ibyo rero wavugaga nibyo biragoye ariko birashoboka biragoye ariko birashoboka niyo mpamvu kubabarira tubyigisha niyo mpamvu eh, tubivuga tubibwiriza uba mugari kwigisha ntiwabigisha kuba urabivuga ukabitangamo urugero twigisha urukundo ariko ibyo bintu byose tugomba umuntu agomba kubikora ugomba kubitoza ugomba guhozaho kuko ni imyambaro ya buri munsi ugahozaho ni uguhozaho nibidukundira turaza gushaka masabo nyangezi twumve icyo abivugaho nawe kubera ko izina rye nawe riri muri iyo ndirimbo yasohotse ariko niba ntakuniganya ijambo bwana jean paul samputu reka ngushimire cyane umwanya uhaye radiyo ijwi rya amerika Eh, niba kandi hari icyo washaka gukomeza kuvuga uracyafite mikoro rwose umwanya ni uwawe Eh, na- nta kantu nashaka kubwira abantu babwiriza Mm.
Eh, ako ndumva nshaka kubabwira abantu bigisha ijambo ry'imana kuko nibo benshi nibo bah- nako nibo bahuza abantu benshi Mm.
burya abategetsi abategetsi bitukana abagore bo bazashyiraho ubucamanza badukorere bashyiraho disipurine ba- eh, uko abantu bitwara kubaha ikiremwamuntu ariko ibintu byigishwa ibintu bivuga urukundo abantu bahuza abantu benshi ni amatorero ni insengero niba usanga navuga ko nka tw'abanyarwanda mirongo icyenda na- na rimwe ku ijana bose bahurira aho ngaho abatari abagatolika n'abisilamu n'ibisimuzi nababwira nti mushyire ingufu baribonye ibi byo barabyumva bashyira ingufu mu kwigisha urukundo Ba- bakore- niyo utabishobora ariko rwigishe ntihaza abana bacu ejo hazaza ni- nibo ba nyir'igihugu ba- ba- bazagendera ku byo twabigishije tubasigira umurage mwiza naho ubundi eh, ntimubi- ntimuvuge ngo ngo abayobozi bazabikora ibyo bak- aba- bafite akazi bashinzwe ariko ibintu byo kwigisha urukundo no kubana ni- ni- ni rimwe muhuza abantu benshi cyane Ni- ni- mubi- muhindure wenda ni- ibindi bizajya byigishwa bibe ari ibya kabiri ariko bya gatatu ariko icya mbere cy'urukundo mu- kuko nicyo cyonyine nizo mbaraga z'urukundo nicyo cyonyine eh, nicyo cyonyine njye mbona gikenewe kurusha ibindi byose bwana jean paul samputu urakoze cyane kuri uwo mwanya uhaye radiyo ijwi rya amerika n'icyo kiganiro duhaye murakoze mutangoma twanaganiriye kandi na masabo nyangezi nawe wanenzwe muri biriya biganiro ndetse akaba yaravuzwe muri iriya ndirimbo nshya ya byumvuhore jean batiste aha ndatangira amubaza uko yagiye muri ibyo birori bitavuzweho rumwe n'abantu batandukanye ntabwo ari ibintu bidasanzwe byari ibintu byo ku- gutanga amanota mu ka- kujya mu kanama gatanga amanota ku bantu bizihizaga isabukuru ya kizito mihigo nk'umuhanzi bidafite aho bihuriye na politiki iyo ari yo yose ngiye nkibimenya nkis- samputa kinsaba ku- kujya muri ako kanama Eh, nicyo kintu navuze mbere na mbere mvuga ko tugomba kwirinda ko byagira uruhande rwa politiki urwo ari rwo rwose rwinjiramo kandi ngira ngo niko byakomeje ubwo rero mu- muri makeya yari isabukuru y'uriya muhanzi yari kuba agize imyaka mirongo itatu n'icyenda Eh, twumva ko atari umuntu wakwibagirana eh, ko tugomba kumwizihiza nk'umuhanzi Kwa- ni uko nguko byari bimeze hanyuma yewe natanze amanota eh, nyine unan- ibintu bya juri nari nsanzwe nabimenyereye kuva na kera ariko nasanze- natanze amanota sinabona n'umwanya wo kujya mu mu isesengura rikurikiraho ariko na- amanota yanjye narayatanze ni ukuvuga ijonjora nakoze narayikoze eh, hanyuma ntanga amanota ndaya- ukuntu akurikirana hanyuma njya mu bindi abandi barakomeje bagera n'aho nyine ba- bavuga biriya byere- byerekeranye n'imyanya ni uko nguko icyo- igikorwa cyari icyo ngicyo Mm. nyuma rero y'icyo gikorwa hari abantu babaye nk'abaterana amagambo n'umwe mu bo mwari kumwe eh, jean paul samputu mu kanya tumaze kuvugana nawe banenga rwose icyo gikorwa bakoze mu buryo ndetse banamubwiraga bati uhagaze hehe wifatanyije n'abantu banga igihugu ayo magambo warayumvise Eh, narayumvise uretse ko nta n'agaciro nayahaye cyane ariko narayumvise numva atari amagambo meza ari nk'ibitutsi bisanzwe ariko nanone nkumva irindi jwi rimbwira ko ari amagambo y'ubuhezanguni nuko ubwo rero ngira ngo bakeneye kwigishwa bakeneye kwigishwa pe kuko nta na rimwe u- uzashobora ku- ku- ku- gushyira abantu mu mu- mu gatebo kamwe nta na rimwe ntibishoboka ibyo bintu umuntu wese agira uko abona ibintu hanyuma abantu bakagira ibyo bahurizaho ariko nyine abo- impande zose zi- ziba zigomba kugira uruhare mu gushakisha ko abantu bahurira ahantu njyewe nsanzwe mbivuga kenshi nta ka- nta kuri kwa kamara kubaho buryo kuri biterwa n'aho ukurebera Eh, ariko abantu bashobora kumvikana ku, kuri eh, prinsipe ba- mbese amahame bagenderaho njyewe niko namye mbibona ari nayo mpamvu nagiye nkunda kuvuga ko aba- abantu bashobora kwihanganirana byonyine kugira ngo haboneke umwanya aho gushyamirana birengeje ko haboneka umwanya wo kugira ngo ba- abantu bajyane mu, mu cyerekezo kimwe ni uko nguko eh, eh, mbibona hari rero we samputu baranamubwiraga bati kujya gucurangana na masabo rwose ni ishyano wakoze ni ibintu bita udakwiriye no kuba watekereza nkurikije uko yabitubwiraga mu kanya hano ku ijwi ry'amerika yavugaga ati bambujije Mm.
gucurangana na nyangezi ibyo bintu urabyumva ute wowe kumva hari umuntu babuza gucurangana nawe kandi w'umuhanzi mugenzi wawe nyine urumva nabi ni agahomamunwa niko babiha umuntu yabyita akoze sambuto ko bazaga no kutureba tukiri abasore bo bakiri abana bato cyane bakaza kutureba bakumva eh, inganzo dufite baku- inganzo yacu hari ahantu na hamwe eh, wavuga ko eh, yahemukiye igihugu nta- nta- ibyo ntabwo byabaye njyewe ndi mu- nk'ubu ifite indirimbo yanjye eh, rwanda rwa kanyarwanda nyiririmba yewe no mu ndimi zose nyiririmba na- n'aba- n'abatumva ikinyarwanda nkabasobanurira icyo bivuga nkababwira ko ari indirimbo yanjye nkuru y'urukundo urukundo nkunda igihugu cyanjye ubwo rero sinzi utabibona gutyo sinzi na- na- ntabwo namenya ahantu yazabigobotora cyangwa se ko yazabigobyora kugira ngo byongere bihure ariko jyewe eh, mba niteze ko abantu bashobora kuj- kumvikana rwose batavu bavuye mu buhezanguni bakajya bagahurira ahantu Mm, iyi ndirimbo nshyashya ya byumva uhore yabatuye wowe na jean paul samputu yita rwanda dohora avuga ku bibazo byagiye bigwira abahanzi bamwe bitabye imana abandi batamerewe neza cyangwa se bavugwa nabi nk'ibyo byose twavugaga wayakiriye ute njyewe na- numvise eh, byumva uhore eh, yakoze igikorwa cy'ubutwari kuko yavuze ibiri muri ku mutima kandi koko mm, nibyo uko bimeze urabona ngira ngo ni nka reaction kuri ariya magambo amaze iminsi eh, azamuka Mm, ariko eh, ku rundi ruhande byumvuhore ngira ngo ya- yumvaga yenda guturika hari yumvaga yenda guturika aravuga ati reka mvuge uko mbyumva kuko ni igiko- niyo mpamvu bavuga ko ari igikorwa cy'ubutwari Na- ahubwo nta- nta nubwo abahanzi bapfuye bose yanabavuze eh, yavuze wenda bamuri hafi gutya ariko ndumva ko- ko- kongera ku- kubwira u rwanda ngo rwikubita agashyi ndumva ari ndumva ari ikintu cyiza twagerageje kumushaka hano ku ijwi rya Yeah.
amerika ngo turebe ko twa- twamubona tukamubaza ku by'iyo ndirimbo ariko kugeza ubu ntibiradukundira ariko yabaye nk'ufata ibikorwa byakozwe n'abantu ku giti cyabo abishyira ku gihugu abwira igihugu ati rwanda unamura icumu erega ni- ubundi niko bigenda ni ukuvuga ngo niba abantu bafashe urubuga nko kuriya ku mugaragaro Mm.
bakavuga ibintu ibitekerezo bitameshe kuriya eh, wakwibaza impamvu niba baba batumwe cyangwa se niba baba babikoze ku giti cyabo ariko ubundi ne- baba ari abo kwamaganwa rwose iyo bimeze kuriya baba ari abo kwamaganwa hanyuma eh, hagati aho ngaho abantu bagashaka nk'uko nye mpora nshakisha ikintu cyahuza abantu Eh, hagati aho ngaho umuntu agashaka izindi nzira zo kugira ngo abantu bahure kugira ngo abantu badashyamirana burundu kandi ntacyo binamaze ubwo rero ni ukuvuga ngo yabishyize ku rwanda ku gihugu ni nko kuvuga ngo ntabwo ubundi byagombye kubona umwanya ngo abantu bavuge kuriya bitwaje ku- kuvugira politiki runaka eh, nta- nta- ntabwo biriya bi- ni agahomamunwa rwose ntabwo ariko nanone ngewe ngerageza ku si- si- si- sinkunze ku- ku- guheza inguni nta nubwo bindimo rwose sina- nabyigeze njye mba nshakisha ko ah, nubwo biriya byaba byabaye bikaba byavuzwe ariko ko ha- habaho impaka cyangwa se ibiganiro bituma abantu bagaruka mu murongo ukwi- ukwiye mu murongo w'ubumuntu mu murongo uhuza abantu niko niko ngewe namwe mbibona kandi niko nzakomeza kubibona ukurikije buriya butumwa buri muri iriya ndirimbo ukurikije uko ubibona nk'uko umaze kubivuga urabona amahirwe y'uko ibyo bintu byaba vuba bishoboka angana iki Njyewe mbona ubundi bavuga ko umwera uturutse ibukuru uburyo uburyo wak- wakwiriye hose Mm.
njyewe mbona ko eh, ibintu bimaze iminsi bivugwa ku mu- ku ziriya mbuga eh, nkoranyambaga nk'uko bakunze kuzita za rezo sosiyo biriya bintu hagombye kuba amabwiriza ya- y'ubuyobozi bw'u rwanda busobanura ko atari ngombwa kujya mu bintu nka biriya kuko ni ibintu nko- nko ku- kuvuga ngo ngo ngo igihe ndi- ngo ndi- ndi inyangarwanda Bira- bira- bigenda gusetsa rwose bi- wagira ngo birashikiye
dushimire abo twaganiriye bose muri iki kiganiro namwe mwese mwari muduteze amatwi twiseguye kandi ku bashakaga gutanga ibitekerezo cyangwa kugira icyo babaza muri iki kiganiro kuko imikorere yacu muri iki gihe cy'ikiza cya virusi ya korona ntitwemerera gusangira ijambo no kubaza abatumirwa mu buryo bumwe nubwo twari dusanzwe tubikora cyakora uwashaka kugira icyo avuga kuri iki kiganiro cyangwa gutanga igitekerezo yatwandikira adrese ni ya yindi radiyo yacu arobaz gmail akadomo komu mwari kumwe na jeffrey mutagoma amahoro n'amahirwe kuri mwese